ni Radio Ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesitatu wa kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abakenyezi afgo rifatikanije n'ibiro by'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho iterambere pnud riherutse gukoresha uruganda rwa ufise intumbero yo kwibutsa abamenyesha amakuru hamwe n'abari mu mabanga yo gutangaza amakuru uruhara ngenderwa ko b'abakenyezi mu iterambere abagize uruhara muri urwo ruganda barimo abahinga bakurikiranira hafi ibikorwa by'iterambere ibikorwa byo kugwiza itunga hamwe n'abahinga mu mwuga wo gutangaza amakuru bose barateye akamo rero abamenyesha amakuru kabasaba kwamiza ku muzirikanye umugambi wo gutumira no guha uruhara abafasoni mu biganiro bitandukanye baragaragaje ko kugira habe iterambere nyakuri abakenyezi bategerezwa guhabwa uruhara rukomeye baboneho akaryo ko gusaba ko umwuga wo gutangaza amakuru na bonyine co kimwe n'iyindi myuga itandukanye ikibazo c'ubungane hagati y'abagabo n'abakenyezi kiguma citwaritswe kugira ngo habe iterambere rirama barihwe kandi intambamyi zituma kenshi na kenshi uruhara rw'abafasoni mu bikorwa by'iterambere rutagaragara hamwe n'ibituma igitigiri c'abagabo mu mwuga wo gutangaza amakuru canke no mu yindi myuga kiguma kiri hasi mu kiganiro cacu muri sanga cy'uyu munsi turagaruka ku bintu byokorwa kugira ngo uruhara rw'abakenyezi mu bikorwa by'iterambere hamwe no mu myuga itandukanye rugaragare bishobotse bafate n'iya mbere mu bikorwa byose byo kwiteza imbere abatumire n'umufasoni yanonoseye umwuga wamenyesha amakuru kandi anonoseye ibyerekeye iyi mibano hamwe n'ibibazo by'ubungane hagati y'abagabo n'abakenyezi muri aho madame anika nsabimana ndumva madame nsabimana telefone yewe atariho ariko turamurondera mu kanya turi kumwe kandi n'umushingantahe nonoseye ibyerekeye ibikorwa byo kugwiza itunga hamwe n'ibikorwa by'iterambere leonard bizimana muri aho umushingantahe leonard bizimana
ego ndabubariza cyane amahoro neza ni byiza cyane rwose murakomeye ngaho
turakomeye neza cyane
ego reka mu kanya turiko turarondera nsabimana ariko reka dutangure kuri mwebwe leonard bizimana nashaka mutubwire mu majambo make icirwa nyamukuru mwakuye ikintu mwatahukanye inyuma yaho urwo ruganda rurangiriye twavuze mu kanya
murakoze cyane muri uganda twarimo bijyanye n'uruhara rw'umukenyezi mu bijyanye n'iterambere natawe neza yuko kara mu ruganda ntibacura umukenyezi n'umugabo nibo bategerezwa kuba hamwe mu ntumbero yo gukomeza iterambere haba mu rugo haba mu gihugu kuko umwe wese afite intererano kandi idasanzwe iyo ubagombye kwibaza yuko iyo bishobora undi atarimo ubirangiza bimunanira rero mu mfunyafunyo icyo ni ikintu navuga nti isomo rinini eh, ryagaragayemwo ko ari ngombwa neza yuko abakenyezi n'abashingantahe aribo bubatsi ba b'umuryango ari bo bubatsi b'igihugu ari bo bafise eh, mu ntoke kazo ejo igihugu cyacu imiryango yabo murakoze cyane Yego be uh, ivyo bintu muribaza ko bimaze kunyura abatiri bake cyane cyane nk'abakoresha haba mu buzi butandukanye
twabwiye
ivyo bintu murabona ko bimaze ku abategetsi batandukanye bafise ubu abakoresha eka n'abatanga ubuzi eh, muribaza ko eh, ubungane bw'ibitsina mu kazi mu gutanga akazi ico ni ikintu bamaze kumenyera kimaze kubanyura
murakoze cyane ibigaragara ni uko urabye mu mpande zitandukanye eh, abakenyezi baboneka ku rugero rukiri rutoya cyane rwose haba mu bya politiki cyane mu bindi ni nacyo gituma ndetse ugiye kuraba hano iwacu i burundi haba mu bwibashingiro basaba yuko aba bahaye abakenyezi bafite ibice mirongo itatu ku ijana ry'ubusekizi na cyane cyane mu bibanza bifata ingingo ariko ugiye kuraba ibiharuro bitandukanye biragaragaza yuko ibyo biharuro mirongo itatu ku ijana badashobora kubishyikira kandi ari n'abari benshi mu gihugu eh, ku rugero rwa baba mirongo itanu na kabiri ku ijana rero aho muri make biraboneka yuko igihugu kiri ndende kugira ngo abakenyezi ubwabo biyumve ko eh, bashoboye maze ntibabe mu bahabwa ahubwo babe mu biha urugamba ruracyari rurerure ariko nk'uko ariko ari amahugurwa atandukanye bidukekeranya yuko impinduka eh, iyo bikiri kure uko buco- uko buco bwi- uko buca bwira igitigiri cyabo kizogenda kiyongera impinga iracari ndende murasha kutubwira zimwe mu ntambamyi mwabonye zituma gushika ubu ibitigiri by'abafasoni biguma biri munsi cyane rwose haba eka mu bamenyesha amakuru haba mu bundi buzi butandukanye ingorane nyamukuru ni nk'izihe hari ibintu bijanye n'imico vyoba birimo
murakoze cyane ingorane ya mbere ni ingorane yo kutiyemera kuko kwiyemera ni ikintu gikomeye cyane cyo bita mu gifaransa estime de soi hanyuma iyo umuntu atiyemeye bituma we nyene yitesha agaciro amaze kwitesha agaciro hari ibyo yiyima cyo twita autosabotage rero ibyo bimuvako kandi bikamuvako bijyanye n'imico usanga yarapinyoshe ugasanga rero nta handi umukenyezi yaba abona ko umugabo umenga yofatwa nk'akamana gatoya gashoboye byose maze umukenyezi nawe akaba ngaho umuhabwa rero imico ikintu gikomeye cyane gisubiza inyuma abakenyezi bigatuma babugwa mu bibanza bitandukanye ndetse n'ibyo tuba ngo eh, bahabwa n'amategeko bikanka yuko babishikako kandi bashobora no kubyiha uretse kuvuga ngo barabihawe bivanye n'ubwinshi bwabo rero imico ifite uruhara runini cyane rwose kuko bicara bifata n'imyifa z'abantu eh, icyo no kwita les attitudes z'abantu maze bigatuma eh, abakenyezi bona yuko iminsi yose umugabo ari wa- ari we ashoboye kubarusha ariko nizera yuko bizogenda bihinduka kuko inyigisho zizobandanya zikomezwa murakoze cyane murakoze iyo mico ntishobora kuba iri no ku bagabo bibaza ko abandi badashoboye amabanga arangurwa n'abagabo
neza cyane ugiye kuraba nko mu mico y'abarundi bavuga ngo eh, isake inkoka ntishobora kubika hari isake ibyo abakenyezi bakabyumva abagabo bakabyumva cyangwa nk'iri jambo rikunda gukoreshwa eh, ngo umugabo ni umutwe w'urugo ugaca wumva yuko umugabo ariwe asa- asize kwazwa byose ariko iryo jambo riba risi- risigura eh, ubibazwa mu rugo mbega nize responsabilite ibyo rero ugasanga biratuma abakenyezi eh, bikengera ndetse ugiye kuraba no muri ya mico y'ikirundi ukavuga ati umukenyezi n'umunyakigo ndetse ku buryo eh, ugiye kuraba eh, hajya n'igihe nk'abakenyezi eh, nkajya by'ugukwa baka- bagafatwa nk'inka muntu ibyo byose biratesha agaciro abakenyezi bakaba bibona ko umenga bari munsi y'abagabo maze bakima ibyiza kandi ari bafite mu kiganza kuko ubushobozi bw'umuntu ntabwo buhagaze ku cyari kuko ngire yavutse yavutse ari umugore cyangwa yavutse ari umugabo haba na mba ubushobozi bw'umuntu buri mu bwonko buri mu mutwe rero ntabwo nta bwenge ubugabo buhari cyangwa ubwenge ubugore buhari ubwenge bwaba ari ubwenge ubushobozi rero umwe wese arabufita gusa icyo burimwo icyo buhishijwemwo ni isura y'umugabo cyangwa y'umugore mugabo ubwo bushobozi iyo bugiye mu bikorwa bugira umusaruro umwe murakoze cyane murakoze cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na zefirin ndi ku masabo mwiriwe neza zefirin muratwumva ndumva muratwumva
yego egera telefone muvuge eh, muri hehe ga zefirin
njye nitwa nyirimana xavier yego
eh, ndi mu rwanda uri mu rwanda ni nyirimana xavier yego nivyo eh, muri mu rwanda murafite ikibazo murafite icyumviro tuko tuvuga cyane cyane eh, ku ruganda rwakoreshejwe mu burundi eh, mu ndwi iheze mu minsi iheze eh, uruganda rwari kuruvuga cyane cyane ku vyerekeye eh, intambamyi zihari hagati y'ubungane eh, hagati y'abagabo n'abagore haba mu kazi haba no mu bikorwa vy'iterambere duvuga ku ijambo ikibazo icyumviro
Eh, njye nashaka kubaza ikibazo wenda buriya no mu burundi kuba bitaratera imbere cyane n'ibintu bijyanye n'uburinganire buriya si rwaba ari uruhare rwa leta cyane cyane urebye nka hano mu rwanda abagore bamaze gutinyuka usanga mu bindi guverinoma baraganje barimo usanga nko muri guverinoma aribo benshi mu mirimo itandukanye barayikora igifundi barimo mu kimotari mu bashoferi usanga ahantu hose leta yabishyizemo uruhare rwose ahantu hose bamaze kubimenyera none mu burundi bwose leta yabishyiramo imbaraga nkeya nagiraga badusobanurire
reka tubaze eh, mutana Leonara Bizimana eh, hoba hari imbaga nke mu bategetsi kugira ngo ah, eh, uyu mugambi bawushikire turazi ko hari imigambi myinshi yavuzwe muri leta ibice vya fasoni bategezwa kuja muri leta reka n'ahandi hose utwo twigoro turabandanya ico kibazo c'umushigantahe Xavier Nyirimana mu kivuga kwiki
murakoze cyane ibitanzwe eh, impinduka eh, isaba urugendo rurerure ni koko eh, hano mu gihugu cyacu cy'u burundi leta yabifitemo uru- uruhara ndetse hariho eh, na minisiteri igejwe icyo kibazo nyine bijyanye n'inganishwa ry'abakenyezi yumvikana cyo kigaragara neza yuko leta igira iko irashyiramo ingufu mu ntumbero yo gutinyura abakenyezi hanyuma twirukana no mu bwirizwa nshingiro iraha ibibanza eh, abakenyezi n'aho batashobora kubishakira byose ariko nkavuga nti leta ubwayo ntiyo bishobora ni byiza yuko habamo eh, n'ikindi kiganza eh, cy'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki nayo akaza arigisha abakenyezi mu ntumbero y'uko basohoka muri iyi migenzo ibagi- igenda ibashyira hasi maze ba nabo bakumva ko bakene- ba- bashoboye maze bagakuza ubwo bushobozi kwiyumvamo neza yuko nabo bafite uruhara rudasanzwe kimwe n'abagabo mu guhindura eh, isura ry'aho babaye no mu gihugu murakoze cyane murakoze reka duhe n'ijambo ubundi bunywanyi radio hejuru y'Amerika Theophile Mugabo Gakuzu muraho muratwumva
yego turabumva muherereye hehe
uherereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu majyaruguru ni byiza cyane rwose mu mura- mujyi wa goma ni byiza cyane murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga ku bungane hagati y'abagabo n'abagore haba mu buzima butandukanye
bakoze nagira ngira icyumviro ikibazo gihari ku buringanire ni uko abenshi bagira ngo uburinganire ni uko umugore ashobora guhinduka umugabo umugabo agahinduka umugore ariko uburinganire bukenerwa ni uburinganire bw'ubwenge ubumenyi nanone ndareba nk'ahari mwahamagaje kuri ku kiganiro cya pinide turebye cyane aha muri drc pinide irafite ibibazo pinide abakozi bayo abenshi bakoresha abagore ari uko bamangije baberekeza mu nama mu gikorwa cy'ubusambanyi kugira ngo bakoreshe babarebe uko bakora mu bwenge bwabo mu bitekerezo ariko abagore bafite ibintu inshingano nyinshi zo gukora kuko ni abantu bafite ubwenge nabo ikibatinyisha ni uko bamanza babatisha mu nzira z'ubusambanyi bigatuma noneho basubira inyuma mu ntekerezo mu cyimbo cyo bakagombye gukora ikintu nk'akazi bazi kugakora iba mu maminisiteri babashyizemo babashyize mu guverinoma babashyize mu mirimo itandukanye abagore barakora ahubwo tugasaba noneho minisiteri zishinzwe jare famiye ko zigombye kureba ukuntu zizamura igitsina gore mu rwego rw'akazi bakagira imishinga bakora bakagira icyo bageraho emasipasiyo nziza igakorwa ni ako hari abagabo batafite ubwenge bugomba gukora ariko hari abagore bagomba kubikora noneho bakabigiraho murakoze cyane murakoze murakoze teofile mugabo gakuzu wasina icyiyumviro cy'uko umugabo n'umugore banganya ubwenge n'icyiyumviro na muhinga mu byerekeye kugwiza itunga n'iterambere leona bizimana yabivuze nk'uko yabivuze icyo cyiyumviro cyo mu kivuga ko iki mushikanahe bizimana
icyo cyumviro ndemeza neza yuko uko nari yabivuze abakenyezi n'abagore barashoboye kuko ubushobozi bw'umuntu ntabwo buri uko yavutse bwa ubushobozi bw'umuntu buba mu mutwe nicyo gituma iyo iyo umuntu akoze ntibigaragara umusaruro ntuba umusaruro ufite witiriwe igitsina haba namba rero avuze ikintu cyiza cyane rwose abakenyezi abagabo ntibamagiriranire ni ukuvuga kino kwita mu gifaransa ibisa komplementare baruzuzanya mu ntumbero y'uko umwe icyo adashoboye uwundi agikora kandi icyo kunganiranira ntabwo ari n'igikorwa cyasizweho n'umuntu ni ukuvuga ngo ni igikorwa cyasizweho n'imana uhereye imana yarema abantu ugiye kuraba nko mu itanguriro ndavuga neza ko imana yazanye umugore nk'umufasha rero byumvikana neza yuko umugabo hari ibyo adashoboye rero habaye kunganiranira abagabo bituma nabo boroherwa abakinjiza bakoroherwa maze bikagaragara neza yuko umusaruro ari ingufu za bose murakoze cyane icyumbi inyishu zitomoye tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na kwizera imana laki ahmad muri aho murakomeye
muraho muraho eteni karekezi ni frederic nkurikije
ego frederic nkurikije ego muraho muraho ego muri hega kwizera
turi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro duga ku ijambo
ndagira ngo mbabaze ni abo batumire ni gute abakenyezi bahabwa ijambo cyangwa se bahabwa impawamenti mu mirimo iri hejuru nko mu buyobozi biciye mu guhindura cyangwa se mu guhindura imico imwe n'imwe iba hamwe mu bihugu bimwe na bimwe usanga wenda nko mu rwanda mu gihe cya kera abagore ntabwo bahabwaga agaciro cyane
murakoze kwizera imana reka umushinga leonard zimana gica kivuze ko mu guha ubushobozi bungane mu kuringaniza amabanga yaba ayo muri leta ayo muri sosiyete ayo mu kazi gatandukanye hagati y'umugabo n'umugore umushinga kwizera avuga ko hakeneye guhindurwa ibintu bimwe bimwe nk'imico icyo ni ikibazo mushaka kuba mwaraciye hirya n'ino mu ruganda
ego icya mbere ni ukuvuga mbega imico ni iki imico iva hehe isanzwe imico ni inyubako ijyana n'ibihe ibanye n'ikibano kanaka nk'uko umuvukanya yabivuze ari hakurya mu rwanda ikintu bita mu gifaransa raporo k'amatwi matari rero izo nyubako abantu bazana izo usanga zitisha abantu zirabakiza kuko iri jambo ry'uko umenga abagore barahabwa oya ntabwo bashobora guhabwa ahubwo bategereza kumva yuko bafite uruhara nabo ubwabo mu iterambere ry'igihugu cyabo ry'imiryango yabo rero muri make ni byiza yuko haba kwigishwa mu ntumbero y'uko abakenyezi nabo bubahuka kuko icyo abakenyezi boshaka nta mpamvu kitoba natanga nk'akarorero hano iwacu ibiharuro abakenyezi mu kikanga ibice cya mirongo itanu na bibiri ku ijana abagabo ni bake none ntibyumvikana neza yuko abakenyezi icyo bashaka babikora ariko bivanye kwa kutemerana kwa kutiyemera biratuma baba babona neza yuko umenga ni abantu bafite ingufu nke batoshika aha na hariya nicyo gituma ugiye kuraba haba mu karere cyangwa urwego mpuzamakungu hariho inyandiko nyinshi cyangwa amategeko ibyerekezo bitari bike bihamagarira abakenyezi y'uko bo kubahuka maze bagashobora kumva neza yuko bafite uruhare runini cyane mu iterambere ry'ibihugu byabo by'amasosiyete yabo by'ibihugu by'imiryango yabo kuko umwe yaravuze ati aho hose umugabo yacengereye umugore ubwo nawe yari yicengereye ibi cyane yuko iyo umugabo atumva yuko umukenyezi ko kandi umufasha nawe arangiza agira gute aruha rero muri make hariho imico imwe imwe ikwiye guhinduka kuko navuze yuko ni inyubako ijyana ibihe umuntu mbere y'uko abakenyezi nabo bumva yuko ari abubatsi b'ibihugu byabo ari abubatsi b'imiryango yabo yumva yuko umenya abantu bahabwa nka ba mayibobo murakoze cyane murakoze mu mico ya kera mushena leonard bizimana hari ukuntu nk'imiryango cyane cyane imiryango mu gihugu hagati basanga kenshi na kenshi abakobwa badafise amahirwe amwe uburenganzira bumwe bwo kujya mu ishuri cyo kimwe n'abo bavukana ibyo bintu mu burundi biriko birahinduka ibintu byifashe gute
murakoze cyane ibi byaragaragaye mu myaka iheruka hano iwacu i burundi aho bavuga bati umukobwa n'umunyakigo ndetse n'ubu hari aho bikigaragarira mu bintu bimwe bimwe nk'ibintu bijyanye no gutorana umenga abahungu ni bafite uburenganzira ku matungo y'umuryango gucumbya abakenyezi rero ibyo byarabayeho mugabo uno munsi ibintu bijyanye n'amashuri bigenda bihindagurika urugero rutangaje ubundi ugiye kuraba igitigiri cy'abigeme n'abahungu mashuri novuga ngo nta makemwa arimwo ariko hariho kubera nk'ibyo bijyanye n'imico hariho ibyo igitsina gore abakenyezi batarashobora gushikako n'ibintu bikumva yuko batotorana nk'uko umenga gutorana amatungo y'umuryango yobazwa umukenyemu abahungu iyo byose ni ibintu bisaba impinduka mu nzu mbere y'uko yaba umukenyezi yaba umugabo bose biyumvamwo nk'abafise uburenganzira bungana kuri ibi na biriya uhereye mu muryango eka ndetse no mu gihugu rero twe tunavuze ngo imico ni inyubako porogaramatisiyo makare zo mu mutwe ahubwo baba bavuga bati umukenyezi yoga intama umukenyezi ntiyokora iki na kiriya ugasanga abantu baca babigendera bwa batakurikuriye rero muri make rero ibyo bisaba ko abantu bigishwa uhereye no mu mashuri uhereye no mahugurwa uhereye no mu buzi maze abakenyezi bakubahuka bakumva yuko bashoboye murakoze cyane akamo mutera abakenyezi cyane cyane ko kwiyemera eka ko kumva ko bashoboye ni akamo mushaka gutera n'urundi ruhande narwo nyine rukibaza ko ibintu bikimeze nka kera mwavuze akarorero k'ukuntu byerekeye gutorana kenshi na kenshi imiryango ubu yarateye imbere ikaraciye ubwenge kenshi na kenshi usanga umubyeyi yarimo kwitaba umuremyi asiga ibyo bita mu cyongereza wino cyangwa tesitama cyangwa mu gifaransa cyangwa agasiga urupapuro rwerekana ukuntu abana bazoga bangana ibyo bintu si intambwe iriko iraba mushirantahe bizimana
murakoze cyane mu bisanzwe ko buca twabwira ibintu bigenda bihindagurika mugabo biragaragara neza yuko intambamyi ihari kandi urugamba ni rurero rero akamunotera bwa mbere ni uko abagabo bakumva neza yuko abakinyizi babo ari abunganizi ari abafasha bashoboye bwa mbere aho mpereye mu muryango no mu gihugu bakabona neza yuko bafita ubushobozi cyo kimwe n'abagabo kuko ubushobozi ntabwo buri ku gihagararo cy'umuntu nibwo ubushobozi buri mu mutwe hanyuma ibijyanye nabyo n'imico ibyo ni ibintu bigenda byigishwa maze hakaba uguhinduka kandi bigafatwa mu ntoke n'ibisata bitandukanye uhereye mu bisata bya leta amashyirahamwe atandukanye na cyane cyane ndetse n'amashengero kuko burya rimwe na rimwe amashengero nayo afite uruhare runini cyane rwose mu gukwegera hasi umukenyezi bakama abona yuko umenga ni umuntu yokwama ari munsi y'umugabo rero ibyo bikoze gutyo impinduka irigaragaza irigaragaza cyane rwose murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda turi kumwe na umusaza ngenze ndore muri aho murakomeye
ndaho ndakomeye ndaho ndakomeye muri hega umusaza
ndi hano mu ntara mu karere ka gicumbi mu rwanda mu ntara y'amajyaruguru yanditse umudugudu wo ku munini ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi kumwe n'umushirantahe bizimana leonard yanonoseye ibyerekeye iterambere eka no kuguzitunga akaba kandi yakurikirana hafi ikibazo cy'ubungane hagati y'abafasoni n'abagabo duga ku ijambo ikibazo kiri imbere
mbere na mbere ndashimira umutumirwa mwarutumire kuko kutubwira byinshi byiza byo tujya tudasobanukiwe ariko nkaba mfite n'akabazo namwibariza umutumirwa none ko hari igihe nk'umufasoni ashobora kwitinya hakorwa iki kugira ngo bitinyuke mu kazi kuko buri nabo bisanze mu kazi kose bige no kwiga imyuga kuko hari aho usanga bamwe bajya batinya no kujya mu myuga ugasanga rwose umufasoni ari ikintu hakorwa iki kugira ngo bitinyuke
niba mushana leonard bizimana icyo kibazo baragiciye hirya no hino mu ruganda rwatunganijwe hokorwa iki kugira ngo mu buryo bwihuta abafasoni eka bitinyuke nk'uko umushinga bivuze umusaza ngenze ndore
abe cyane mu bisanzwe navuze yuko ujya urufunguzo rw'impinduka umuryango w'impinduka wugururirwa indani mu muntu ibyo ni ukuyita navuga mu gifaransa ke la porte du changement yuguruza iminsi yose indani arenteriyeri rero muri make bisigura iki abakenyezi ni koko bashobora gutinya bivanye na ya mico bagiye babamwo ariko igishoboka kugira ngo icyo gihome gisenyuke ni ukwigishwa maze bakerekwa uburenganzira bwabo bakerekwa ibyo bashoboye bagasohoka muri iyo minyororo yakahise ibabwira yuko ari ibibumbano by'imbombovu rero nta yindi nzira yo kugira ngo barinduke biyemere kumve ko bashoboye atari mu kwigishwa biciye muri bya bisata bitandukanye haba mu bisata bya leta haba mu mashure haba mu mashengero haba mu muryango uko icyo no kwita la socialisation uko abana baregwa nabyo biratuma rimwe na rimwe ababyeyi bagira uruhara mu gutesha agaciro igitsina gore rero haba abagabo bakumva neza yuko ubwabo abakenyezi bashoboye bakabyakira mu miryango bakumva ko bubyigisha abana babo maze muri kwa kurera abana bakaregwa nk'abana bangana ubwabo ntibaregwe nk'abana batangana rero mu ijambo rimwe ku iyo umuntu yigishijwe haba ukwagura umutwe ukwagura ubwenge maze agashobora gushyikira izindi mbibe z'ubuzima atabwoba murakoze ku byerekeye umushyiranahe bizimana ku byerekeye igiti cy'abamenyeshamakuru abafasoni gishobora kuba ari gito ugereranije n'igiti cy'abamenyeshamakuru b'abagabo mu rundi turazi ko hariho abamenyeshamakuru benshi ba fasoni abigeme abakenyezi muri icyo gihe eka mu ruganda mwarimwo insiguro y'abayihe intambamyi nyamukuru nk'ize kuri urwo rwego w'abamenyeshamakuru
akoye cyane muri urwo rwego abamenyeshamakuru bahamagarirwa abamenyeshamakuru mu bisanzwe ko abamenyeshamakuru bafite runini cyane rwose mu kumenyesha ibi na biriya mu ntumbero yo guhindura abantu rero bahamagarirwa yuko bokwama batanga amakuru kugira ngo abakenyezi bumve yuko bashoboye maze bahurumbire kuja mu bikorwa byose bishoboka kuko ibyo basabwa byose barabifita nk'umutwe nk'ubwenge ibisigaye iby'uko umuntu yavutse ni nk'ibahasha tuno kwita amverope iryo tunga riba rihishijwemwo rero abamenyesha ko bahamagariwe pama batanga amakuru bamenyesha abakenyezi ko bashoboye ndetse bagenda batanga n'uburorero butandukanye bw'abakenyezi bagiye bashobora uhereye hano iwacu uhereye mu karere reka ndetse no ku isi yose rero muri make abamenyeshamakuru bafite uruhara rwo gutanga ubutumwa butuma abakenyezi borinduka maze bagashyirwa ku rugero bo nyine bagashyira ku rugero rwo kwiha bwabo atari guhabwa kuko bavuga bati turashoboye rero byose ni za nyigisho kwavana abantu mu kutamenya mu kutamenya kuko abafaransa baravuga ngo ignorance tu kandi kutamenya kurica kandi ijambo ry'imana avuga ngo abantu barishyura ry'ubwenge rero iyo umuntu abuze ubwenge adafite umwanya wo kuzunguza ubwenge bwiwe ngo abaheshe agaciro arangiza aba uwikengera rero muri make twabonye yuko amenyeshamakuru hamagariwe na cyane cyane abakenyezi kugwiza ibyo bikorwa mu ntumbero yo kuduza umukenyezi murakoze mu kanya turagaruka ku biganiro bishobora kuba byugira akamaro abafasoni ukuntu bitunganywa mu maradiyo atandukanye mu burundi ariko imbere yaho reka tubanze duha ijambo arno keni tuyisabe muri aho murakomeye
ego turakomeye namwe ni amahoro muri higa no
tujye tubanza i burundi ni byiza cyane rwose urafite ikibazo urafite icyumviro
ni ikibazo ahanini yari ifise hano byubaka ijambo turakumva
ibyo kibazo nari ifise ndiko ndiyumvira aba bakenyezi igitigiri cyabo impamvu ari gike kuba kuba muri domene ya yo kumenyesha amakuru ntabwo boba ari kuba babishaka bo nyine ubwabo ariko bakabiburizwamo imbere hejuru cyane ugasanga ntibashobora kubyemera abakenyezi yuko bashobora kugira igitigiri kinini cyane nk'aba rero nk'aba ari ari kubiburizwamo ni iki abakenyezi woba bababwiye mbwiye naho nariko ndabwiriza ikibazo gice gikurikira mbwiye naho uwo mutumire yavuze yuko ubwa mbere ubwabo bo bamanza baka- bakiyumva yuko babishoboye baka- bakiyumva iyo mpinduka ni iki mubategurira kugira ngo bibafashe gushika kuri ibi- kuri- kuri iyo mpinduka nyene nabo ariko ikibazo ni iki murakoze murakoze abo keni tubisabe eh, mu bushingantahe bizimana tuga ku ijambo nyisho
murakoze cyane Eh, ndugize ikibazo cyo gukukanye ngaho i bubanza mu bisanzwe nta nta mategeko cyangwa izindi nzitizi zotuma abakenyezi eh, haba mu wo kumenyesha amakuru cyangwa mu wundi hari zotuma za- zibabuza gushika aho bituye haba namba mugabo ni navuze yuko bifise amamuko muri ya mico ya kera igenda kwegera umukenyezi hasi kandi nabo bakabibamwo bakumva yuko umenga eh, ntiba- ntibashoboye ibi ndabivuga kuko eh, ndamaze imyaka irenga cumi eh, nkorera mu migambi iraba cyane cyane abakenyezi iyo tuba turaraba bafise imvugo y'uko umenga abagabo niyo abima ibyiza mugabo iyo tumaze kubigisha tukabereka uruhara rw'umukenyezi mu iterambere agaciro kabo barangiza babona yuko ari baba bonyine ubwabo aribo bimye ibyiza hanyuma hagati wa mugani bavuga ngo umutima w'icyasame w'icyasame u- u- uribwa n'abahita urumva rero ari- iyo mu gihe abakenyezi batagize iyo nyota y'igushikana hariya yumvikana abagabo baca ba- baca bibanza baca babicakira rero muri make eh, tugaruka hahandi nyene kugira ngo umukenyezi abe mu kibanza ategereza kubamwo ni kugwiza za nyigisho ku nzego zitandukanye maze eh, hakaba n'inyigisho zijyanye eh, n'ugira gute no gusezerera imigenzo imwe imwe atagaciro yoba ifise cyane agaciro kayo kuba ari aho gusubiza umukenyezi inyuma ntibibaye n'igihe turimwo umukenyezi akaronka ikibanza nuko ndabyumva Eh, tugarutse kuri cya kibazo cerekeye eh, ibi- eka ibiteramo eka ibiganiro bitandukanye bitegurwa mu radiyo atandukanye muribaza ko eh, i- ibiteramo eka n'ibiganiro bitangwa eh, vyoba bishyira imbere inyungu z'abafasoni ku buryo bukwiye ku buryo abo bafasoni nabo nyene boteba eka bakikubita agashi bagatangura kugira uruhara nk'ubu ubu turiko tuvuga ikiganiro cerekeye abafasoni ariko abantu bamaze gutelefona nka bose tubona ko ari aba- abagabo canke abasore eh, ivyo vyoba biva kuki eh, mushingantahe bizima
murakoze cyane icyambere cyoco ugiye kuraba muri rusange ni ukubera ndetse barura ku cya kibazo cy'imico abakenyezi eh, barihutira cyane eh, udukorwa two mu rugo gusumbya ayandi makuru yose ugasanga rero rimwe na rimwe kumenya amakuru abakikije ibyabo ugasanga rero nk'ubu bobo ikiganiro iyo kiraba hanyuma uzosanga atunze na televiziyo atazi no kuyugurura atunze n'iradiyo atazi kuyugurura ugasanga yatwawe n'udukorwa two two mu rugo ibyo ni ni ibibagize rero icyo tuba twavuze tuti ni za nyigisho zikenewe uhereye mu mashuri uhereye mu masengero uhereye mu gihugu uhereye ku kazi umukenyezi akumva yuko afite uruhare rudasanzwe ko n'akarorero nk'ubunye mwatanze umurongo wari wese ashobora guhamagara nk'uko mugiye kubivuga nta mukenyezi n'umwe arahamagara mugabo nta teko rihari mwasizeho ribabuza rero bijyanye eh, na ya mico yo kutamenya ico nokwita eh, ibakikije eh, l'environnement ba- ibarimwo aho ba- aho babaye rero ugasanga bivanye na- na ya- na ya nyifato bakurana cyo gituma rero nta kindi nta rundi rufunguzo ruhari atari uko aba inyigisho zijanye no guhindura ingendo le changement de mentalite ivyo rero bikenewe ku bagabo bigakenerwa no ku bakenyezi kuko rimwe na rimwe abakenyezi baremerwa n'ibi- n'ibikorwa usanga byo mu rugo abakenye- abagabo babatanye ugasanga umenga hari ibyo abakenyezi bashobora gukora n'ibyo abagabo bashobora gukora ugasanga ari abakenyezi rero batwawe n'ibyo bigatuma batamenya n'amakuru ye- abakikuje rero n'ibyo nicyo kibitera nta kintu Igome murakoze reka tuje kwa John Magushi John muri aho
ego mumeze neza tumeze neza muri hehe
Eh, ndi muri zambia mugandi murundi uri murundi aba muri Zambia aho muri Zambia murakomeye
turakomeye n'ukuri ni byiza cyane rwose eh, turafite umutumire eh, Leonard Izimana turiko tuvuga ku bungane ka uburinganire hagati ibitsina hagati y'abagabo abagore abapfasoni abakenyezi eh, no mu gutanga akazi eka no mu buzi butandukanye duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
Eh, gisa n'icyiyumviro ku iki kijyanye no kuringana cyangwa n'abakenyezi n'ibi ibihugu byacu byo muri Afri- afurika y'ubuseruko uravye harimo ibihugu bimwe rimwe usanga biriko biraza mugo uravye aho biva nk'uko warahejeje kuvuga kenshi biva ku kuntu inyigisho zitera imbere bi- bi- ziriko ziratera imbere kuri icyo gihugu bikava no ku miryango kuko witegereje nko mu gihugu cy'u Burundi urabona ko imiryango iri ahantu iri mu bisagara usanga abakobwa bari develope kurusha ya miryango y'abana ba- b'abigeme bavukiye ruguru bakiri muri ya mico kwiga kwabo kuko iri hasi ah, ashobora kurangiza segonderi akabona yuko amashuri we yahejeje Ah, ata- ugaca usanga rero birava no mu bushobozi buke bw'imiryango kuko imirya- imiryango imiryango ugaca usanga ntiyifite ubushobozi buke bwo gushobora kwigisha abana bwa bushobozi buke bukaca buba mu kugabanya bwa bushobo- bwa bumenyi bw'abigeme kuko byose biva ku bumenyi uravye aho isi igeze birakenera ko rwaruka ruba apudeyiti ku bijyanye na rezo sosiyo ariko uravye nko ku gihugu c'u Burundi iriyumvira ibice birenga mirongo itatu ku ijana eh, nka mirongo itatu ku ijana nibo bantu boba bashobora kuba update- ah, kuba bari apudeyiti kuri bijyanye na interineti igihe ahanini usanga biva ku mico no ku iterambere ry'ibihugu byacu ikindi naco abigeme bari nabo ntibazi ukuntu bisanza kuyikumira nabonye nko kutika umwuga wo kumenyesha amakuru uravye abakobwa ni bake bashobora kuja ahabona ngo ashobore kuja antrenere y'abantu asigure kandi ivyiyumviro vyiwe uko yumva ikintu benshi usanga bikumira ugasanga ni wa muntu uko uko uko umwuga baza kukivuga aza kucakira uko nyene abona yuko umugabo minsi yose yama ari right ari mukuri icyo avuze umugabo umenga nta nta wowe utegeka impande naho Nako- ibyiyumviro benshi bigorera guserurira na kwa kungana kwabo rya jwi ryabo rikaca rinigirwa aho nyene kubera batariserukiye badahagurutse ntawe uzorihagurukira kandi na wa mugabo naho azohaguruka nawe nyene azovuga ibi ku ruhande rwiwe murakoze john eh, magushi eh, muhamagaye muri muri zambia mushikirije ibibazo eh, mushentahe eh, leonard bizimana yaciye hirya no hino eh, akaba yavuze cyane cyane ko kuva mu ntango eh, inyigisho zikenewe kugira ngo abavyeyi cyane cyane bo mu gihugu hagati bumve ko oh, umwigeme nawe nyene afite uburenganzira bwo kuminuza amashure eka agaheza sogondere nkuko mwabivuze amashure yisumbuye agaheza amashure ya minuza eka akanaminuza akaja no muri za maîtrise na doctorat utera abafasoni gushika ubu atarajijuka kuri uyo mugambi kwa fas- aba- abakobwa bashobora ku komeza amashure bakaminuza co kimwe n'abagabo ni nkakahe mushana Leonard Izimana
murakoze cyane akamuntu batera ni uko ubwa mbere bamenye neza yuko eh, ubwabo ubwabo umukunzi w'umuntu ariwe umukunzi wa mbere w'umuntu ari we nyine ubwiwe ubwa mbere ukumva yuko rero abakenyezi icyo batihaye atawuzokibaha bakumva neza yuko bashoboye kandi bakamenya n'uko hari amategeko anabakingira abanabugururira imiryango maze iyo miryango bagira bakayinjiramo maze bagatinyuka hanyuma hari amato- hari amashyirahamwe atandukanye y'abakenyezi eh, akagwiza inyigisho eh, zo gukaburira eh, abanyagihugu na cyane cyane abakenyezi iyo mpinduka ariko kandi n'aba- n'abagabo kuko hari abagabo benshi eh, icyo kibazo nabo nyine batoka baracumbitse batoka baracumbitse ndetse eh, ku kutamenya ugatuma konona imiryango konona igihugu nk'akantu gatoya no- nobaha eh, hariho aho mperutse gukorera makumyabiri na kimwe na cumi n'imwe mu bakenyezi b'abirimizi wabajije eh, uti mbega habyara habyara nde bavuga yuko habyara umugabo we atabyara abwira ngo arakira mpamvu nyir'ibyo ni ibintu bijyanye n'ubumenyi buke na- muri make rero na ya mico niko ikwiye guhinduka.
umukenyezi usatumbereye yo kwigishwa umwe akigisha mugenzi wiwe maze impinduka yo- yoshoboka murakoze murakoze reka tuje kuri ah, kwa golden miriwe neza ndumva telefone ya golden isa n'iyicitse reka tugaruke ku mushenahe leonard Ah, bizimana ah, ku kibazo ah, c'abagabo mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose mu kanya gaheze ko nk'abapfasoni usanga kenshi na kenshi batazi uburenganzira bwabo maze nk'ubuzi bwa kubegukira ugasanga abagabo baciye bucakira kugira ngo abagabo aho gucakira ubwo buzi ahubwo begere abafasoni abakenyezi babwire i- babahe ubwo buzi aho kubucakira hokorwa iki akamuhotera abagabo n'akahe
akamanota y'abagabo ni uko bakwiye kumenya neza yuko ubwabo bonyine badashobora guhindura umuryango badashobora guhindura igihugu kuko haba hariho izindi nguvu zitahawe agaciro kandi izo nguvu ziza zunganira umugabo ndetse ibyo bihera hehe bihera no mu no mu kugwiza eh, isosiyete tubayemo ibijyanye no kurondoka umunsi umugabo yokwirengagiza umugore isi yokihona imiryango yokihona ni byiza yuko abantu babiri bu- bagira gute buzuzanya maze hakaboneka ni nouvelle generation kandi hakaboneka abantu bashasha n'akarero ntana rero uko kurondoka ko mu buryo bwo kubyara niko no kurondoka dukeneye mu buryo bw'ibyiyumviro nko kurondoka kubyara gusa aba- abana ni ukurondoka mu buryo bw'ibyiyumviro icyo ni ukwita la la creativite et l'innovation ibyo ntabwo byahawe abakenyezi bonyine ntabwo byahawe abagabo bonyine abanamba byahawe icyaremwe umuntu rero uwo nawe ni umugore kandi n'umugabo rero abagabo nabo nyine barakeneye kwigishwa bakumva neza yuko ubwabo ataho boshika basize inyuma abakenyezi abakenyezi bakigishwa bakumva neza yuko nibabirekera abagabo batazobishobora ubwabo batarimwo rero nta rundi rufunguruzo nta wundi muryango wo kwinjiramwo atari kwigishwa guhindura imico hanyuma umwe wese akajya ku kigi tumuze ngo abagabo babwire cyangwa abagabo babwire ibyo bago bikunda kuko uwo mugabo azavuga ati ko abakenyezi babi- babitaye gusa ndabicakire acavuga ati kutamenya kwabo n'amahirwe kuri jewe acabicakira nawe akibagira yuko nawe kwikorera umuzigo wenyene uzorangiza umuvuna rero muri make bose bakeneye inyigisho murakoze inyigisho ni ikintu gihambaye cyane rwose ndabona uh, umunywanyi obed atari hari nawe nyene telefone isa n'igiye obed muri ngaho obed muratwumva ndabona telefone ya obed nayo nyene itariko iraca moto mushigantahe leonard bizimana hari nko mu burundi tubazi ko hariho utwigoro two gushyira abafasoni mu bibanza bikomakomeye hariho n'amasezerano yageze kuba mirongo itatu ku ijana abafasoni bakaba bari mu nzego ah, z'igihugu ah, muribaza ko amasezerano yonyene akwiye kugira ngo ah, uruhara rw'abafasoni ugaragare mu bibanza bitandukanye canke eh, iryo hinduka ry'imico eka ku mpande zose ah, ari ikintu nyamukuru gihambaye imbere y'amasezerano
murakoze cyane ibyanditswe ni kimwe amakuru y'agaciro ni ikindi Eh, ndetse byino nonakwibaza mbega kubera iki mirongo itatu ku ijana navuze yuko abakenyezi baseru- ba- ba- mu gihugu bangana ni hafi mirongo itanu na kabiri ku ijana nibo benshi ibyo kubera iki bahabwa mirongo itanu ku ijana hanyuma bahabwa n'abandi byumvikana neza yuko ari ni ni nk'uko umenga barabitaye hanyuma kubera eh, amahanga amakungu bavuga bati umukenyezi akwiye guhabwa iteka rimukwiye hanyuma amaleta akavuga ati reka batubahe mirongo itatu ku ijana turabe ariko nabyo bikananira ko babishyikaho rero muri make eh, bujyanye iyo umuntu eh, atazi ico afise atazi ico ari ari mu burenganzira bwo gucakira ikimubereye nicyo gituma navuze nti kuba ayo mate- ayo ma- eh, hari ibikiri bashobora kuronka byanditswe mu mategeko atandukanye icyo ni kimwe mugabo ubwa mbere ni ngombwa neza yuko haba za nyigisho ziba abakenyezi bakura mu buryo bw'iziyumviro maze bakamenya yuko bashobora kwiha haguhabwa icyo gihe yamaze gushaka urwo rugezo rwo gutinyuka no gusohoka muri ya minyero navuga eh, y'imico no kwitinya barangiza na mirongo itatu ku ijana babona birenze bakajya mirongo itanu ku ijana mirongo itandatu ku ijana babishatse bagahindura n'abagabo n'abagabo nabo baka- bakanabashyigikira rero muri make ijambo rimwe nguma mvuga umuryango w'impinduka ni ngombwa urangwe n'inyigisho zidasanzwe zituma umunyagi- umukenyezi yiyumva yuko ashoboye kandi bira- birashoboka birashoboka birashoboka murakoze ku ku bwanyu izo nyigisho zotangwa na bande
murakoze cyane izi nyigisho ubwa mbere izotangwa uhereye mu mashure mu mashure zigatangwa abana bagakura eh, eka ndetse mbere zohera mu miryango abavyeyi mu kurera abana bakabarera nk'abangana biba biratandukanye eh, abake- abahungu n'abakobwa kuko umenga hariho ubudasa cyo cya mbere hanyuma bivuye mu muryango bikajya mu mashuri mu mashuri eh, hakabamo inyigisho zijyanye no guhindura inyifato eh, ibintu bijyanye na shino kwita le development personnel iterambere rya- rya- rya rya buri muntu izi- kwiyemera kubona ko umuntu ashoboye hanyuma bikaja no mu buzi eh, abakenyezi bakigishwa no mu bya eh, haba no mu migambwe haba no mu mashengero mu bisanzwe abona kwita les acteurs abashobora gufata mu mu ntoke eh, ibyo izo mpinduka aho bose bafita uruhara rero bagiye hamwe birashoboka neza yuko ushobora guhindura eh, uwo murindi ugu- u- w'ibitigiri by'abakenyezi mu mu buzi butandukanye eh, bugize ubuzima bw'igihugu murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na dani magushi mwiriwe neza
dani Mu- magushi o dani mugisha Ah, ah, batubwiye izina nabi ni dani mugisha murakoze cyane rwose kuba mudukosoye mugisha dani mugisha muri aho murakomeye ga- ga- mugisha
eh turakomeye cyane turabaramukije mwaramutse neza muri hehe
turi ku mugabane w'u- umugabane w'uburayi muri finirande finland ni byiza cyane rwose murakurikira ibiganiro byaryo ijwi ry'amerika rero
turabikurikira ariko nko muri uwo mwanya nkatwe duca ku ma website na- amajwi ntasohoka kandi ibaye nk'inshuro ya kabiri muri isanga zibiri zikurikirana amajwi tutayumva kuri website mugabo abari kuri radiyo bibaza ko babyumva Eh, nivyo kuri website eh, turacafise ikibazo abahinga bariko baragitora inyishu mu minsi iri imbere nibaza ko ico kibazo kizoba catoye umuti murakoze cyane rwose kuba mukurikirana ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'amerika murafise ikibazo murafise iciyumviro mugisha
Mm, turafite icyumviro bo kumbura ubu nubwo tutu- urumva twabonye ibyanditse gusa ariko nku- urumva ko tutakurikira ikiganiro kumbura dushobora kubazamo ikibazo abandi babajije aho muza dutahura kuko tutakurikiranye kubera ko tutabyumva birumvikana
ya uh, nisunze titire nabonye hari- baravuga ku bijanye n'uburenganzira bwo kumenyesha amakuru cyane cyane ku bakenyezi ko uh, basa n'abakiri inyuma cane Eh, ni guterera mu burundi nibyo abakenyezi biraboneka ko si abakenyezi gusa burya mu bintu by'itangazamakuru cyane cyane eh, n'uburenganzira bwo kumenyesha amakuru mu burundi buracyari ha- hasi aho bibonekera ni a- aho usanga amaradiyo cyangwa amateleviziyo a- ategekwa uko inkuru akora yakoze nayo ibinyuranye n'iby'ubutegetsi bwumva ukabona barayugara kandi ugiye kureba bakabona nta bintu byahatari bayugariye hari ni- n'ibindi binyamakuru usanga bikorera hanze kandi byifuza gukorera mu burundi ibi birimwo abakenyezi bikabamwo abagabo niyo mpamvu tuvuga yuko ubwo burenganzira burya ntibufata abakenyezi bonyine ubwo abakenyezi nyine aribo kumbure mwavuze ko mugabo uburenganzira bwo kumenyesha amakuru mu burundi biraboneka ko bukiri hasi kuko ibi amaradiyo akundwa n'isaha ni amaradiyo ubona akorera hanze y'igihugu asinda kuyavuga ariko abakurikirana amakuru turabibona twese turabakurikira ibi ni ibyerekana yuko ari uburenganzira bwo kumenyesha amakuru mu burundi bukiri hasi cyane eh, kandi uwo wo kubigiramo uruhara ni leta kuko ni umubyeyi w'igihugu ashobora kugira icyo aguta kugira ngo ubu burenganzira n'abagore babwiyumvemo n'aba- ari abakenyezi n'abagabo babwiyumvemo nuko urumvuga ati uburenganzira bwo kumenyesha amakuru mu burundi buracari hasi cyane ariko leta n'ubundi icyo abigize n'ingugu si n'ibintu mbona ko bishobora gutora i- ariko ga Eh, dani inyishu- ikintu ku bwanyu cyokorwa kugira ngo igitigiri cy'abafasoni bamenyesha amakuru eh, cisununure ni nk'ibihe ku bwanyu mu kanya gatoya cyane rwose
ikintu cyokorwa ni uko leta leta niyo igira mu ruhara burya igituma abakenyezi batabyinjiramo cyane rimwe na rimwe n'uburen- ni uko babona nyine uburenganzira bwabo burabisunura kubera yuko babona iyo babyinjiyemo ataco babikuramo canke leta itabaha umwanya ukwiye leta yo- yotanga agaciro gutanga uburenganzira ku bakenyezi ku buryo abinjira muri uwo mwuga ntibabone ko binjiye gu- mu- mu bi- mu- mu- mu kazi kazobajana kuja mu gasho
murakoze bakabona ko binjiye mu kazi bazisanzuramwo muri icyo gihe leta rero urumva niyo bigiramo uruhara kugira ngo abakenyezi bahurumbire uwo mwuga ndumva nta kintu bakenera murakoze murakoze dani eh, mugisha eh, muhushiya ntahe eh, leonard bizimana ndabona akanya kariko gasa n'akatujanye nashaka imbere y'uko eh, turangiza muragira icyo muvuze ku cyiyumviro cyashikirijwe na dani hanyuma ikibazo nashaka muhereza ko ni ikibazo eh, kijanye eh, no n'icyizera mufise ko ibintu bizohinduka vuba eh, mwihweje ibyavugiwe mu ruganda rwakozwe mu mpera z'ukwezi k'umunani hari uruganda rw'iminsi ibiri murashaka kutubwira mu majambo make akizero mu mufise ko ibintu bizoteba bigahinduka eh, kangana iki
akoze cyane kamere n'icyumviro cyo mu kanyi wacu Eh, mu bisanzwe igihe cyose abahinga bavuga bati kamere ibyo mu mu gifaransa bati le succès c'est la sommation des échecs uvuga yuko amahirwe agizwe n'ibibazo rero nibaza yuko eh, uyu munsi nimba hari aho umukenyezi atarashika kubera ibi na biriya cyangwa ibijyanye no kumenyesha amakuru ni ibihe mugabo eh, bizogira iherezo biragira byaratanguye bizishobora.
murasongora akanya katujanye
yego hanyuma icyizere cyo mfite ni uko uyu munsi abakenyezi bahari eh, bari muri uwo mwuga ubona yuko bafite inyota yo kurwanya urugamba ko na abakenyezi bagenzi babo nabo eh, bomenya eh, amategeko uburenganzira bwabo Egomeye.
maze bagahagarara nk'abafise inkomezi zo guhindura murakoze ibintu cyane biri.
rwose muhushiye ntahe leonard bizimana ah, twari twifuje umufasoni nsabimana anika ariko nibaza ko yari i buruseli ah, telefone zishobora kuba zamugoye turashimiye ah, nelson ah, lopes ah, na ah, mugezi wacu nadia ah, taha yadufashe mu mu kwegeranya ibiganiro twabashikirije turabashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi mugira amahoro mugoroba mwiza mwese